And now, now, news. Correct news on Top Correct FM. News Sharp Sharp on Top Correct FM. Enugu state government say dem don start six day specific target polio vaccination to continue di state decade long polio free status na executive secretary to Enugu state primary health care development agency dr george ugwu na talk tok dis one ugwu say di polio specific target vaccination go happun for uzonwani local government area between august 22 and august 27. Former Nigerian President Goodluck Ebele Jonathan go lead the West African leaders to Mali on Saturday to help the search for solution. Mali President Ibrahim Keita resigned on Tuesday and the soldiers come carry im Prime Minister Bubu Sise and other senior officials enter custody. The coup don send shockwaves around West Africa wey create fear say one of the area states and frontline for the fight against jihadism fit collapse. Federal government don't vow to employ the principle of do me, I do you before then give permission to airlines to restart operation as Nigeria they ready to resume international flights. Director General of Nigerian Civil Aviation Authority NCAA Captain Musa Nuhu yarned this I think they talk about the flight ban based on country proof for Nigeria head. There are certain countries that have placed ban on Nigerians and residents of Nigeria going to their country. So, and this process, we're doing determining who and who will be allowed to fly to Nigeria the principle of reciprocity will be applied. The conditions you give Nigerians to travel to your country will apply the same thing. If you ban us from coming to your country, the same will apply the other way. It's just to get a level playing field uh, on the issue of the reciprocity. News sharp sharp from Obodoyibo. Madagascar president don sack Minister of Health Ahmed Ahmed one month after he clash with the president cause he find help to fight coronavirus outside dem country. madagascar get increase for covid-19 cases for july 2020 even as dem get official campaign wey dey promote their herbal drink as remedy for the virus health minister ahmed ahmed write letter for july to international agencies say make dem sell medical equipment as hospital raise concern about lack of beds dem announce ahmed dismissal on thursday august 20 as dem release new list of ministers after reshuffle wey di presido do us president donald trump don tell universities say make dem reopen dem campus even as reports of covid-19 outbreak dey among students for di country. some universities dey rethink dem plan to reopen for di fall semester after plenty outbreak happen for di small period wey students return to school news sharp sharp on top sports waka manchester united say captain harry maguire dey fully cooperate with greek authorities afta di mata wey dem say happun for di island of mykonos on thursday night tori pipo say maguire attack police afta fight for outside di bar wen di officers try chook mouth three englishmen fight back to resist arrest di english defender dey do holiday for greece if you no hear am on top correct fm hmm e don happen at all make you check again if e don happen. and now now news Correct news on Top Correct FM. News Sharp Sharp on Top Correct FM. federation account allocation committee faac don share total of six hundred and seventy-six point four hundred and seven billion naira as federation allocation for the month of july twenty twenty na permanent secretary federal ministry of finance budget and national planning mohammed issa duse na him talk this one for faac virtual meeting dem share di amount plus value added tax among di three tiers of government federal government receive two hundred and seventy-three point one hundred and eighty-nine billion naira State government receive 190.849 billion naira, while local government council gets 142.761 billion naira. oil producing state receive forty-two point eight five one billion naira as source while the cost of collection and refund na twenty-six point seven five billion naira. Former Nigerian President Goodluck Ebele Jonathan go lead the West African leaders to Mali on Saturday to help the search for solution. Mali President Ibrahim Keita resigned on Tuesday and the soldiers come carry im Prime Minister Bobo Sise and other senior officials enter custody. The coup don send shockwaves round West Africa wey create fear say one of the area states and frontline for the fight against jihadism fit collapse. Federal government do vow to employ the principle of do me, I do you before then give permission to airlines to restart operation as Nigeria they ready to resume international flights. Director General of Nigerian Civil Aviation Authority NCAA Captain Musa Nuhu yarn this one as they talk about the flight ban based on country proof for Nigeria head. There are certain countries that have placed ban on Nigerians and residents of Nigeria going to their country. So, and this process, we're doing determining who and who will be allowed to fly to Nigeria the principle of reciprocity will be applied. The conditions you give Nigerians to travel to your country will apply the same thing. If us from coming to your country, the same will apply the other way. It's just to get a level playing field uh, on the issue of the reciprocity. News sharp sharp from Obodoyibo. Madagascar president don sack Minister of Health Ahmed Ahmed one month after he clash with the president, cause he find help to fight coronavirus outside dem country. Madagascar get increase for COVID-19 cases for July 2020 even as dem get official campaign wey dey promote their herbal drink as remedy for the virus. Health Minister Ahmed Ahmed write letter for July to international agencies say make dem send medical equipment as hospital raise concern about lack of beds. Dem announce Ahmed dismissal on Thursday August 20 as dem release new list of ministers after reshuffle wey di president. do us president donald trump don tell universities say make dem reopen dem campus even as reports of covid-19 outbreak dey among students for di country some universities dey rethink dem plan to reopen for di fall semester after plenty outbreak happen for di small period wey students return to school news sharp sharp on top sports waka manchester united say captain harry maguire dey fully cooperate with greek authorities after the matter wey dem say happun for the island of mykonos on thursday night tori pipo say maguire attack police after fight for outside the bar when the officers try chook mouth three englishmen fight back to resist arrest The english defender dey do holiday for greece if you no hear am on top correct fm. hmm e don happen at all. make you check again if it e don't happen.